father plenty money for my backyard plenty money for my house yo no recession for where you dey olúwa visit me i dey wait yo àlejò lówó mo ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ o ẹ fún mi lówó mi ò ní ìyàwó káyọ̀ baba bless I don't go stingy o try me make you see money, I no go get Money, money, ego, ego. I pay, I no go. we add up, Baba. I don't want to see you, Chawa mo bẹ̀bẹ̀ o. Ó pé kó pọ̀, àní mo bẹ̀bẹ̀ o. Torí dẹ́bìtì mi pọ̀, ó pọ̀ o. Fámìlì mi pọ̀, ó pọ̀ o. Abẹ́sí on me eh, and give me good life. It dey last me peace of mind. Every day as I dey grind. Make your favor follow me, Baba. Money, money, yeah. alright my people i salute and welcome una to our business and lifestyle program inform me with olayemi and co this morning and this now on our number one radio station inform me international where they stream live all over the world mm-hmm. mm -hmm. na una sister one and only sister olayemi na im for this uh, side of the microphone so meanwhile the. <laughs> we get full house today um, oga senator dey uh, speaker who be speaker for here so uh, chief whip dey and then uh, who who be the other person wey dey as uh, uh, okay major majority leader of the house dey. okay okay na he be house of rep na. yeah, okay okay senator rep uh, then uh, chief whip okay. Uh, Madam Speaker. Ma no, Madam Speaker. Madam Speaker and President at the same time. <laughs> yes all right so we salute una well well this morning okay make dem greet now then we go start go straight to wetin we start yesterday and then we go eh, we go finish am um, we go finish this topic oga mike well my country pipo na me and my broda oga mike na im dey here o oh. i dey greet every one of us both all the real businessmen and di fake businessmen you know say we get fake businessmen today so make i let una know the truth say facebook businessmen na those people dey collect contract dem no dey do am but dem ah. collect the money na dem be the fake businessmen and na dem reach pass yes o and dem go dey carry shoulder for us oh. <laughs> well uh, organic senator dis matter wey you just raise so <laughs> you don cast you don cast a matter again o because we know say we get political farmers before i no know say fake businessmen don enter the story well my people i dey salute everybody this morning my name na ode omoakawo oh, i dey salute all of us as we dey always join us live and direct all over the whole world anywhere you dey make know say we value you well well because as you take dey there dey listen we know say you dey help another person listen and you go see encourage others make dem still listen as well my name na adeomo akao i dey greet una madam ikekwa dey go hear your voice too and dem go hear you. me i no understand the way madam house of rep take dey look us this morning wetin happen. oga adeomo come dey speak english here broken i no come understand <laughs> the pidgin english come get slangs. <laughs> my people i salute una this morning my name na sandra ikekwa oga senator you know say uh, you just do birthday so eh, we dey wait for celebration. this one dey ring my mind eh? which put you for trouble how you go waka how you go waka enter this place. so the chicken leg wey we dey wait <laughs> for we no know whether they dey come for road uh -huh. make we get patient. shey you know say as the matter be so na two ratio two i no wan do i no be incorruptible judge this morning. <laughs> as the matter be. so you support us. i support. Hey! eyes have it. the eyes have it. <laughs> no worry na by the time my connection for presidency go come we go know whether na the eyes go have it. <laughs> all right okay uh, my people we start um, we start the sdg number eight yesterday last week sir. uh -huh. so then we still take some points and then we go finish um, we go finish um, this number eight today yeah we say we they use the sdg 2030 as a blueprint to see how if we take use our own indigenous ways uh, take make them work for our system and that is the indigenous people of nigeria You get one country where they say they don't even finish this paper mm. say that they dey leave well with this well, it not be sweden yeah. Uh -huh. yeah, uh, sweden don finish and that's that na the country wey no lock down during uh, the co uh, eh, coro matter yes. and the death rate is the lowest. they no get a standing military. <laughs> they don have a standing and yet that's the most peaceful country in I ah, the world. abeg make we make we suffer so that bad people no go go there go go go there go corrupt and go there go see they go see anyhow na just like vatican city na you say because dem no get military dey all police you go do anyhow you go still see anyhow if you do anyhow you see anyhow yes na <laughs> <laughs> all right so we go use am as a blueprint so we dey number eight and that number eight na promote sustained inclusive and sustainable economic growth full and productive employment and decent work for all yeah i know we break down some things especially oga adeomo yesterday talk about the civil service uh, commission their whatever how e not take the favour everybody because e say inclusive of everybody including even the physically challenged people e talk e really talk about wetin dem dey face for um, for the civil service both uh, federal state and local government say because even their structure sef the buildings you go see am say dem no get dem for mind when dem dey build those things eh, especially those wey dey use wheelchair wey dey even use eh, clutches and all that eh, so we talk about that one yesterday so today we go go straight to point eight um, ogadeomo eight point eight uh, eight point seven okay eight point seven wey tok say take immediate and effective measures to eh, eradicate forced labour and modern slavery and human trafficking and secure di prohibition and elimination of the worst forms of child labour including recruitment and use of child soldiers and by 2025 2025 na how many years away? <laughs> Uh, four years away eh, this na 2021 now end uh, child labour in all its forms i know say if we if we dwell on this one alone <laughs> we go get so much to talk about but thank god say we get um, some time today say no business news and uh, this thing We go take up some of our time so let's go there now now now madam ikekwa are you with us in the house. Are they with you now. <laughs> <laughs> you know as as i dey read this thing one story just come to my mind uh, i think e dey for the newspapers when we do paper check check the other day of the young girl sixteen year old girl wey dey promise uh, sales girl job wey as she go there na dem come go dey use am for uh, prostitution and all that she just wanted to add value to the family to her life and then to the lives of her family members you know i also watch one video of his of um, for our sister station wey dey for obodo oyibo uh, bbc pidgin when they when they interview one girl wey be undergraduate and she dey do lebuke work yes, to yes, take yes, sustain yes. herself she say she no fit go do wetin she no fit she no wan use her body take make money and she come find out say as she dey do the lebuke so say she dey get uh, small small money wey she say dey keep her body and soul going say initially the papa no gree but he come tell us ah there is nothing say there is dignity in it after all na work na she dey work but she dey use am say she be no wan let her her friends know but they get to know but she i i like the courage wey she take to take begin make money for herself i dey use myself as an example when i dey for school my pocket money that na uh, monthly na dem dey give me money na my monthly alawi <laughs> and that alawi so i dey make sure say i no dey finish am even before i go collect the next one but once i collect my money wetin i dey do that time i go go lagos i go go buy things wey i go sell so with that my my, my this woman dey laugh me mm-hmm. with that uh, my allowance o. So, i was making money with my allowance so therefore i was making profit and then i no i no lack anything from time i say me na business i dey think outside the box i dey always think of how to and we go use that same uh, words to take encourage our people encourage our parents even as we did yesterday say make we encourage our youth say make our children make them pick up something make them learn something for them to dey productive and all that so that people no go take advantage of them or use them all right so madam ikekwa. Uh, eh, my madam mm -hmm. e be like say if you dey talk at times go be like say i dey relate the story your background story e dey always resemble my own at times you know say as we. i mean we sit down face each other. <laughs> for this matter so we dey talk about uh, because we come discover say our children or let's say most parents nowadays they dey encourage their children to actually you know do the wrong thing sell themselves their body for money sake of say dem believe say your mate don dey do this one your mate don dey do that one your mate don dey make money you discover now say right now children under eighteen years when e be say dem never even go school dem don already dey pursue money in the wrong way both boys and girls even na the parents dem dey encourage their children to go They go say see your mate mm, your mm. mate mm. don be house how many years sixteen years see your mate ibayin father venza how many years fifteen years and these children dey dey dey come dey distracted to the real thing dem focus on that how my mate take make am i go follow my mate way so many of them now don go the wrong way to go dey make money now our girls our child um, our girl child our girl child our children majority of them now when you go all this uh, where we dey call um, red zone you go <laughs> see small small mhm. children e get one wey dey my area na for there i know say this kind thing fit happen we dey pass one day my son tell me say that girl first day their school oh no he say that girl one small girl oh no like that girl then that last year when we see that girl that girl should be around let's say fifteen fifteen years sixteen years e dey tell me that girl first dey their school about two of them like that those children dey not pass fifteen sixteen years e say the girl dey their school then then dey their school dem no finish school dem come dey stay that place because you camp for there you know you pay certain amount every parents. day uh -huh, there you, you just get your room there your space there so they come they collect you and it come happen to be say the people when they come dey dey look for fresh one uh, yes, fresh yeah. tomatoes oh. na these young ones dey dey like to pull hand so no, you see say the people wey go waka come they go hold them like the adult ones the matured ones una don too old na these small small fresh ones dem we dey look for so they dey always go for them like na dem dey na dem dey dey rush na dem dey rain mm. na dem dey rain and dem mm-hmm. dey happy say dem dey get more customers more than the older ones hmm. but this thing na underage uh, people na dem be this na wetin dem dey do to make money but these people dem get parents these children get parents dem come from somewhere so when you dey tell me na because i dey look for money most times we dey go there go speak with them you know try to talk them out of am mm, um, like mm. we go help you e get one wey be say we actually eh, help from that place that one na woman already a grandmother young grandmother of forty-five years we carry am comot for there establish her now she dey trade Now she no dey stay there she pack her things comot for there she don dey trade now dey do her business dey ah, go. ah she don tire there na na cause am so. she tell us she confide tell us say the reason why she no be say she dey enjoy the things na dirty work na money i dey find say my two daughters don marry but dem no fit take care of me so i needed money to take care of myself say i, I lost my husband when i dey very young na wetin the woman you see if my children catch me for here they go kill me the woman told me that. why they go kill her when they no fit take care of her so but when we now encourage her she left that place now she's established so that same place na there dey tell say underage girls dey and when you dey try to talk to them it's like you no get wetin you wan tell me and i believe mm. say the only language wey dem dey understand na money na money yes so when you, bring money. money and say i will help you i'm sure they'll be able to live there but that one no be excuse my brother say because of say na money you dey find na you dey sell yourself because madam dey tell us just now say see wetin him do me as a young girl when i dey grow up i grow i no grow up with my parents not because say my parents no get but na from small pikin dey carry me put for somewhere else as in my uncle carry me comot for house so i grow up with my uncle wey no really know the value of education you understand mm. so na just business business business so i dey follow am like that so when i don grow up i dey try to go school then they try to discourage me so i now force myself to go school but meanwhile as i enter school the business already dey in me so i just collect money the first money wey you even agree to give me because you no gree me i comot for house i go onitsha i bought things i begin sell for school so they know me for school like anything you dey look for you go see am for my hand <laughs> business so i come dey use the money i fit take care of myself do anything with the money you understand but for me to go back go tell my parents say see my uncle no let me go school he no let me talk because all their mind be say uncle no you are okay with uncle you understand but i never think i wan dey say i need to sell my body take do anything the man wey marry me today the first time when iti approach me when he see me i no ask am one naira one day because i feel say wetin he get to give me when i get the first day he give me three hundred naira before we got married i stand dey wait i just tell am say i dey go travel i dey go see my mom na i say ehen say e no just hold anything take this three hundred naira so i come stay wait you say anything i say use. <laughs> i think say you wan send me money you give me three hundred <laughs> naira he say ah ah okay eh add am join your transport i come say ah transport okay thank you so me dey think say he wan ask me if you dey come for una place help me buy something for me o. Oh. <laughs> so it was surprising to me like wetin i wan use am and that time three hundred naira get value. eh wetin i wan use am do because i no believe say e get wetin you go fit give me when e be say i go fit provide am for myself so that one na the kind mentality wey we suppose to dey take train our children make them understand say you can you know they, you can work out things for yourself not necessarily you selling yourself you can work out things because if your pikin wey say dey look for money e go do sales girl work e go fit gather money then e go use am take start business somebody madam yesterday i was talking to a woman the recording the na voice recording e take send me message He get issue with im husband but this is her story she tell me say when dem im go dey with this man He say the man no dey do anything He say the house rent na she dey pay the school fees na she dey pay <laughs> everything na she dey take care of everything fully endowed He say to the extent she had to dress like babi she go wear this jab jab long mm, jab mm. disguise herself like a beggar with the children dem go go street go beg just to make sure say dem feed He say that was how terrible it was she she went through that pain to make sure say she fit take care of her children now she come say she come fit manage gather money establish uh, she come go do nursing go learn nursing mm. she learn nursing say na from struggle all this why she take meet up struggle then she come make money then as eh, learn nursing then open shop a chemist shop where she sell drugs na there she dey now say inside this stress when she dey so the husband no dey even say make he encourage am so based on the fact say this man dey give her more trouble more burden With so she had to leave <laughs> she had to leave the marriage now she don comot for the marriage the man now dey come meet me dey say him get problem so i dey try to ask am wetin be your problem he say he wan remarry na ask wey your wife e say im wife dey run after other men <laughs> no that was his own report <laughs> naina said if your wife dey run other run after other men give me your wife number let me speak with her before the woman begin narrate her ordeal the experience wey she get from this man wey make her waka comot say the man no ready to change say even the man dey even dey um, beat her join all this problem so wetin the child dey talk this woman now say okay you see the report wey the man give mm. different from wetin the woman dey mm. tell us mm. and i believe the woman report now <laughs> yes yes i believe the woman <laughs> report because for her to tell me say she disguise herself as a beggar with the children go street go make sure say dem fit feed dem fit take care of each other she no so okay she go sell herself na the same thing we dey talk so we need to train our children you know that uh, uh, uh, mentality say you no need to sell yourself mm. to get something before you can make it there are other ways you can make it hard work dey say e dey pay. Mm. Oh, all right thank you for that uh, your contribution oga adeomo i know say you just dey lis ten dey shake your head since dey lis ten dey shake your head eh, oya oh yeah. give me na. Uh, child labor, uh, forceful, whatever, put all together, mm. and use of, or even use of uh, uh child soldiers. Yes, you know, yeah, the, uh, the juvenile problem, uh, soldiers. what thing they happen all for our own country? Even Let country even now. talk about our Nigeria. country now. I see video. Um, is it video? No, okay, pictures for social media where Boko Haram. They do recruitment. That they do uh, recruitment of children, children. presently. Yeah. So, so uh, now, touch that one too. You see, when you look at the matter, first, I blast UN, United Nations. You blast them? I blast them. For this very document is a revelation of their own weakness. Hmm. You know okay. why? But then a solution we they here for. Uh-huh. But first of all, if you cannot recognize the problem, you will not be able to fish out the solution. Okay. now united nations know say these things are going on and yet they are all they know they never one day get the guts to fish out countries when they always get hand for other countries woes <laughs> because of interest of your personal dues payment. what do you call them united nations, Uh -huh, okay i just so make i uh, bring down come out nations. so make dem come find out the the country countries when they get, they get hand, hand among themselves when they uh-huh. get hand for, for other countries go yeah other countries. oga demo you wan look for trouble this morning go ahead. Uh, no then two you discover say during the recruitment of all of these juvenile soldiers when today e dey make children from the very onset take example from third age secular and king square when we normally they call ring road. Mm. If you wake up early hours in the morning from five, just embark on the investigation, you go discover say people, children they sleep for road, they sleep for streets, mm. and some high-ranking government officials they go meet them for where these children sleep. They take care of them. But for daytime, they go wear suit. They work out for inside Black Maria where they call jeep. That is now one. Mm. Two. you discover say when a child grow up in a hostile environment that child adult nature is always very hostile okay make i come back to our english una no verse for me abeg <laughs> you know if pikin grow for where wickedness dey no time when you go expect say you go be friend to anybody. Mm. especially wetin dey happen for some uh, areas, areas now yes you know the unrest and all that yes so there will th that bitterness they, against the society go dey so and then they will now be they will now be victims where people go come for use. use and it dey dey easy for conversion They no dey need stress no dey need stress. that's why they always talk say My use say wetin dey happen say people dey do am purposely so that they go fit take advantage. yes of pipo to do the wrong things permit me for people when be catholic members hmm. if you yes i won't use them as a case study no no very very safe okay you know if a catholic a devotee catholic mother and father give birth to pikin you from the pentecostal to preach to that child e dey dey difficult o oh. hmm. no true or false very true as soon as the child grow to become an adult hmm for you to convert that child dey hard e too dey hard you know e go be like say you dey preach the preach dey knack rock and e no meet the person wey you dey preach to why because e grow up in a doctrine that you can hardly change hmm. the same thing na im dey be when the bible dey talk say teach a child the way he should go when he grow old he will not depart from it that language many of us no dey know the weight of that matter it's for both good and evil If you teach a child wrong things, when he grow up, he will not depart, from, from it. it. If you teach the child good, when he grow up, he will not depart from it. If you teach and the two, he go grow up and live with the two. Mm. So now let's talk about the issue of child labour. Parents at times they they dey involved in child labour. Uh, eh, we, we need to define child labour. yes na make me wan go there uh -huh. so. Uh-huh. because wetin somebody wetin one community call child labour, another community see am as child labour fit see am as training best best practices na we wan take define child labour okay best practices show say child labour na wetin dey violate di child personal right by anyone who dey execute am or enforce am the moment a personal right of a child don dey violated by either and in fact anybody when e dey a little bit above the age of the same person when you either dey execute or dey enforce e don dey involve in child labour one na uh, if that hawking mm, you make a child deliberately dey involve on constant hawking for the mother somebody may see it as a help to the family but there is a certain age when e go be like a consent ideally economic consent of a child to say "Mummy, make i help you once that language don fit come probably because of the morals wey you dey build with the mm, child mm, you say "Mummy, mm. may i help you this one now as you dey go so make me carry this train the child want to start learning you never violate okay but if you say you no dey see your mate go sell this thing come back make we take you've started see the you see one thing i dey tell people say the day wey devil tell lie no be because e no talk truth o check the book of uh, uh, genesis when he wan tell the woman he say shey god talk say make una no eat any of this fruit he say no he no talk say make we no eat of this fruit he say make we no eat of this one he say why he say because the day we eat we shall die and he come tell am he say no ah wetin dey worry you you shall not surely die the two statements look at them the only difference wey dey inside na not na be the only difference when they the two statement na that not not na im dey different na im differentiate the two statement so approach to parent mentoring children na im dey either turn the parent mentoring to be child labour or to become mentorship okay so you understand what i'm trying to say now so we we need to know how to draw the line there is a line so how you take approach am i sit down dey grow up as a girl mother go come tell me say i be eh, man i be man i don just grow now i wan just grow now say as a girl the age when i i come dey look waka eye look you be careful and then my mother go come sit down dey tell me say you no dey see your mate you <laughs> no dey see your mate say dem dey take care of their family at your age na dem don dey already dey take care of their family the question is which trade you you you teach this child two where you put am for go dey learn to make sure say e go fit dey take care of the family mm. and how old is the child to take care of the family for the fact you already call am child the question is wetin be the separating power of her to now be the one to shoulder the responsibility of the family mm. you don dey involve in child labour the person don dey involve now if a child of sixteen years you don dey encourage am say you never see your mate say na dem dey feed the house yeah no come on a child of when e just the like eighteen. you never know Saying that your family that your mates, they feed house the question is which of im mates go and do investigation all im mates when you they look at as people when they feed the house are either involving in eh, prostitution or criminal acts or all of that because none of im age at that time suppose don dey independent according to nigeria constitution to hmm. take dey rest so we need to make sure we dey build am along with the constitutional right of the child now the constitution wey don go on eh, uh, no eh, at least the little one wey dem live for us no no dem tear some pages <laughs> leave us then we come carry the many one for comot now by the time when you look at this thing you discover say sometimes some parents and on their own dey dey involved in child labour however if a child want to start learning from parents because of the kind things wey their mama dey do or their mm, father dey do mm. i get shop i dey always go my store my son come dey look me say i be barber small time go carry clipper e either dey use am dey do dummy hair mm. or whatever that child i dey see am as he wan build up im own talent alongside my trade i come dey encourage am i never dey involve in child labour Okay. And dey build something for the child but if na me dey tell am say your mate dey open baby saloon dey wait for their customers to come dem bring the money come house come give their father i don dey involved so na im be the line wey we need to understand then now when e come to the issue of recruitment of juvenile soldiers and recruitment of of uh, uh, children mm. involved in uh, all child all forms you discover say why me talk say even even the united nations dey guilty be say united nations no go come tell me say presidents of the countries wen even dey recruit and wetin be the causes of the recruitment of all of these juvenile soldiers hmm. say dia president dem no dey allow dem sit down for where this document for dey form okay. now if as a united a member of a united a member nation i discover say people dey do recruitment of juvenile soldiers foot soldiers dem dey use them for suicide bombing be di mentality which means somebody dey brainwash somebody yes to come use am mm. you remember for nigeria they dey use juvenile girls to do suicide bombing yes now wetin be the thing wey we suppose do wetin be the work of the uh, nigeria uh, orientation agency wetin be the job wey the ministry of information and orientation dey do for both state local government and even the federal how much of sensitization and no be just to sit down and say change begins with you you con dey play am for television mm, mm. because e get communities when even that television no reach e get communities wey for di past sixteen years dem no get light wetin you expect to take the word change begins with you so wetin i feel na for us to announce okay we do a mass recruitment of field workers go into interiors wey dem dey quick capture these people and do a sensitization over and over and over in churches get get people at home talk to them move around and with time you see you'll be building people building a youth building a, a, a group of children mm. that will eventually no one can convert mm. because mm. it's all conversion so the, conversion for the wrong for the wrong purposes purpose. now now how does deception come deception will ever come as deception. na ah, true It always come as like light. yes deception dey always come as light and eventually the behind the light is a terrible darkness mm. Mm. so it, it, will always come very shiny like the story you just shared actually it was on vanguard and then uh, tribune you discover say the girl dey tell am say you wan become sales girl mm. and when e get there e become helpless one dem no go let am touch phone so that make e no contact mm, anybody no contact. then e go come dey do slave trade like involve in sex work like she said actually na the young ones na most people dey run after now na very few dey always want look for the expired product <laughs> hey now <laughs> now when you come look at oga dem wetin you talk which one dey expire product again na. when you go reach there you go discover say the airport the airport plane just dey land dey go dey take off anyhow no dey no no break <laughs> no break no break no hold up <laughs> so now when we dey look at these issues mm. how are we able to even let these children at that age know say see the there are always methods to approach and then this child can learn mm. fast you know where where we forget am wrong many of us no believe say sex education suppose be a part of our curriculum oh you wan start to dey spoil child you wan start to dey spoil am and if you talk now you don dey spoil dey go it's better you let the child know say see when you dey notice any wrong any red thing in between your leg that means you don dey menstruate o oh if you don dey notice say somebody dey rub this part of your body e don dey approach o oh. by the time all those signs are coming now mm. see your reaction o oh. no insult but please walk away or quickly go to where people are or all those kind things mm. so that you can avoid that rape or speak out all those kind stuff you just uh, with time see they go threaten you but don hide it if children don get to know i dey tell you as as a father as a mother when you dey try to get all those things to teach these children they go get to as soon as Daddy said this thing. Ah. Oh, God, if you do that again, I will tell my father. Oh. You say, if, I, if you tell your father, I'll kill you. You know, say, now that, all those kind, meanwhile, you no go really kill. Him. Oh. But not threat. So by the time all of us start to realize this, we can first save this group of children when they always they involved. Either for bad recruitment as terrorists, as whatever. Because and they, and they discover, say, terrorist group they distribute distribute food and twenty twenty thousand naira for borno state and adamawa abe whatever i come to ask myself i say can you imagine the same communities you have attacked you are bringing food to them so that they will now see you as their savior as their savior now hmm. by the time they finish because person when you don't help with food and money mm-hmm. any message when you come preach for them, e go accept am so it therefore means that they are converting the whole of that area to believe in their project mm. which would mean that if care is not taken the whole state will be involved in terrorism against other states because the role when the people when suppose dey help supervise them, no dem no gree play the role so wetin i dey try talk make e no be because of time mm, issue mm. i wan i wan let us understand one thing say one make we start to dey let our children know forms of slavery how people dey queer back on it tactical ways wey people take dey approach person how they take move girls comot for here go italy is always see you are going to be a uh, you are going to be a house girl you take care of this old man somehow if you wan mm. die you go write a will dem just will all the mm. property to you uh-uh, na so e dey easy to dey will property na im dey over carry europe come put for nigeria <laughs> but at the end it's always a deceptive um, deceptive language eventually when the person reach there you discover say nobody dey there to write will you be left stranded and the only option now will now be to succumb to anything wey dey tell you mm. and then hmm. the person will be hmm. involved. Mm. so right, uh, so I won't beg, I won't beg. Say on the issue of juvenile soldiers recruitment, child uh, forceful child labor, and every other thing, beginning with parents, we should draw the borderline, and then with the society, we should be able to play our role. And because my solution matter we dey discuss yeah. now, and then to the people when they at the hem of affair, either in churches or in mosque, they should be able to let parents understand, not be see one day i dey preach on the pulpit parents responsibility and failure the results i i still remember that topic very vividly when a a parent or the father and mother no wan talk about the unbelievable to the ear of the child at the first time another person will help am preach the gospel and once that gospel come e go be like gate man when one day the small girl go ask am say how how this thing be how e dey be when they say somebody do this thing you say okay don't worry i go, I go teach, teach you and that teaching e go always be practical and that practical go bring umbrella wey nobody go fit run away from from the house mm-hmm. so my people na here i stop am. Uh, all right uh, oga mike make we still hear your voice still on uh, promote sdg number eight promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment, and decent work for all. We don't talk about uh, child labor, so make parents they uh, watchful and teach their children. Okay, protect the rights um, and promote safe and secure working environment for all workers, including migrant workers, in particular women, migrants, and those in uh, precarious employment. Okay, may we touch that one now. <laughs> you know we still don't hear different different kind of stories of how still uh, you just talk about uh, people wey travel out now how they take dey treat them and all that <clears throat> it, see am um, this document dey say we suppose treat everyone with dignity irrespective of where person from come and all that so oga mike make you uh, chook mouth put for this one solution na we dey find we know say the problem dey wetin be the solution for me una know say me i love my country well well so. <laughs> well uh, unlike me before i go touch this get one word wey i wan talk now oh, see we don enter. you be father you be mother you get daughter for house small girl as young as twelve years na you no connect light enter your house because you say you no wan dey do that expenses you no buy telly for your house to give the girl food na problem and you dey preach decency to am that one be like say you dey carry water dey pour for rock tell the rock say grow grow hmm. to me na wetin i see be that o <laughs> wetin make i dey talk this one for my area something happen dey catch this small twelve years old girl say about four boys dey hang am for corner dey do wetin dem wan do. four four of dem as when i dey talk of four gba me boys wey don reach thirty something years old so when i meet people gather there as i reach there wetin dey happen dem tell me already dem don gather this one say go kill this one say na wetin happen i say wait the lady already i don already dey hear talk about that small girl na i come go meet dem say come wetin happen na the girl be this say yes na the girl ah, and na she dey laugh so hmm? that means dem no do anything na who be the people wey wan kill person here the the guys come out and ask if una touch anybody all of now go jail now ask the lady say where your father and your mother i say dem comot you don eat since morning she say no say dem say if she gree say dem give am food now i tell the people say i tell una here wetin make me bring this matter no be to stain anybody or anything how can you get a twelve years old girl no be boy because if na boy sef na thief you dey send am go thief mm. you no fit give am food she dey hear her mates dem go dey talk say dem dey watch telly dem watch this she no dey watch mo say okay that one no okay but at least some basic amenities you suppose fit give am we no say go buy gem for at least if light come make she still know say light dey for god sake no be the twelfth century we dey here provide set especially food for your children now talking about this uh, treating people equally well like me um, un more na non vex i go disagree with dis for now why me go disagree with am na who want make i treat am equal na i go treat am equal <laughs> i say dis man go put us for wahala <laughs> imagine pipo enter my forest dey rape my women dey kill me. you say me i treat dem equally okay. Eh, na equal treatment na okay we go still rape me no sabi rape equal treatment no i no sabi rape <laughs> so i go deal with dem as deem fit as i fit deal with them. Eh, eh, see na employment na we dey talk about na we no we no just go there <laughs> no go there. me i dey always talk one thing the only thing wey fit solve employment problem very simple wey everybody fit do una know na i be farmer make all of us just tell our government forget all this lie lie they dey say uh, hundred billion for for twenty billion farmers and nigeria no reach uh, hundred million you understand mm. so wetin me i see The youth na to encourage dem i no dey talk say go share ten thousand o or twenty twenty thousand to me that one you just dey create more poverty because if you give person ten thousand wetin you wan use am do even they wan use am sell pure water e no get but if you encourage dem as if i dey always dey talk of this thing wetin happen for delta state na where the governor just go one big bush like the black forest dey clear everything dey build around fish pond here poultry here hundred um, be, uh, layers uh, <coughs> me two hundred layers two hundred uh, eh, boilers call issues come na you get this one dem go put feed and drugs wey you fit take take care of that this thing till maturity once you start to sell dem leave you dem don settle you dem don settle you all those one na be empowerment exactly no be to go dey share ten thousand for five thousand and trade money ten thousand for market women see at the end of the day you say you dey share twenty twenty thousand palliative whatever to me all those things no be empowerment if you truly wan create job because now if you look there those people now wey dey empower some of them dey employ people one or two persons wey dey take care of that farm that one na employment indirectly or directly now because of that that community now some women don dey sell feed there these women no get food they no get job mm, to do mm, before mm. ati see am some women. dem say inclusive and sustainable economic growth. yes so that action wey the governor carry out now by uh, giving uh, um, farmland or farm to, to, to people na e don create economic growth for that area wey some other people they, maybe that they think of wetin to do before now yes They come get uh, opportunity now set up so that they can hmm, and uh, wetin i still notice again some women don start to dey sell frozen chicken frozen pig if you see am all those things just dey there fish dem dey sell all this catfish live one where dem dey from buy am direct from there just imagine say if the governor go now share twenty twenty thousand for all of them we no go see that one So it is high time, eh, if possible, may UN make each government of each country not be the one we dey see for our country here. Yeah. <laughs> dem go say dem spend hundred billion and this hundred billion you discover say if you share am one one million naira for the whole citizen e go remain and at the end of the day we no see one person wey benefit from that thing. Mm. all those things to me eh Eh, somebody dey talk this morning say um, i dey quote person o more na not say na me dey cause una e say the president should come out and address the nation not like the sycophants <laughs> the eh, eh, I, minister uh, minister of information and whatever uh, he mention name i no wan mention the name na why they come dey talk rubbish every minute and he say at times he wonder whether those those people dey normal because if they dey normal certain things wey dem dey talk dem no suppose dey talk am okay <laughs> um, all right my people. una dey listen to una business and lifestyle program inform me with olayemi and co dis uh, morning and we thank god say today na public holiday for nigeria so our people go dey dey listen to us live and direct dis morning so all right we dey take sdg number eight promote sustained inclusive and sustainable economic growth full and productive employment and decent work for all we they use this document as a blueprint for us to take see how we fit take use our own indigenous ways to take make them work for us yes make we we don't talk make we know they do copy and paste again e get wetin go work for another man country wey no go work for us so na im dey make us carry these points we go come colobi am you understand then come twist am come bend am come empty am come fill am back uh, <laughs> uh, eh, press, uh, eh, good measure fill fill yeah. up good measure. Press down shaking together <laughs> running over <laughs> na this document na this document go be for for our country nigeria but na wetin we dey do be that? so make we look inwards so that we go see how we fit take eh, make our immediate environments, our communities our homes and eventually e go go round the country and then the world all over ogadoma i know say you still get uh, sharp sharp sharp sharp man i get you know why we dey talk on dis eh, eh, protect labour labour Uh, laws or rights and then um, uh, safe whatever for workers and whatever and their rights. You see, I did discover say uh, we like documents a lot, <laughs> and the documents when we like the political group for this country no say people too like book. Not be the one when they work, the one where they keep, and because of that, that they always give them out and not like to work on it. You see, when it comes to labour law we get court sef when we even dey deal with labour matters special court set up for labour matters and then all those things still dey work they dey there people dey go court they dey there they still dey mm. work uh, some dey be like ministry of because everything everything now is now just like uh, uh, make e no be like say e no make e no be like say. now one place now everything dey mm-hmm. and sometimes if you go even see say one person serve as a city governor He appoint himself as a vice chancellor of of a school. Uh, uh, <laughs> so, <laughs> meanwhile document suppose dey. dey to say to take you, you cannot be a governor at the same time the vice of a school so. Uh, but if if we can have a president who is president and also and minister, minister for petroleum and and not call your minister, minister for petroleum say, so, for example for <laughs> example uh, okay. <laughs> so but i wetin we dey discuss about the issue of labour law and protection you discover that some of all these blueprint matter when we dey talk about uh, yes a working document mm. they go go out of this country with the country funds. transport allowance sleeping and waking up allowance mosquito and biting allowance <laughs> by the time you do all this thing your home breaker come here you no go you no go use am mm. so the thing dey you come dey begin dey make workers dey celebrate workers day hmm. in quote hmm. hmm. for what when you knew that you have signed a document you are not ready to use why first of all giving workers day two why do you even want to even go and get involved in a a project you go and sign a document you know you don't want to use to me is hypocrisy of the highest order so wetin i dey beg us for before before we go start world coronavirus day again make we ask any nation when e no wan dey involved to stay away Exactly. because no see the protection of labour law you know how many workers don unduly lose their jobs from the civil servants state they go just sit down just wake up in the morning people wey you meet for service you just use one complaint say dem no tell you say make you come dey pay salary you are not here to pay salary meanwhile your campaign never told anybody say you go begin sack workers you just lay them off massively wetin you tell those people to do to get involved in things that will make the state very very uncomfortable it's either you create the problem for other states wey dem go relocate go or for the very state wey you for disengage dem i remember one state not too far from edo when even permanent secretary and some workers come directors come dey hang themselves for a city governor wey get one thousand four hundred and sixty-one days in office no pay salary for about thirty-eight months him wife come born hospital come dey ask for money where i don borrow i don tire how do i even pay back even if dem even pay me today how do i balance the debt na him e go hang himself with a note and the same governor came back and won second ten ur election so wetin we dey try talk when i hear the former uh, eh, nlc president all their discussion mm-hmm. and the way the labour matter be and the way civil servant dey go through and you know that with people even nigeria just get involved with uh, for getting involved sake so wetin i dey beg mm. us now be say everybody when e be civil servant have option b. Mm-hmm. Thank you very much. Now let's civil servant. Uh, uh, uh, no, uh, no, now because, now the point. Uh, okay. Now, every that, worker. No, everybody. Every worker. What I mean by everybody because mo right now I dey discover say na private sector even dey take care of workers pass. exactly. because you go discover say private sector go organize to the point say if a if a a, a worker is sick if they go dey responsible treat the worker they no deduct her from his salary mm. yet a government staff go dey go through pains government no even know you know say i i get My, get some get somebody wey say im dey im na worker all this uh, empower one thing mm. wey dem do so mm. yes. the person na worker when you talk finish you waka comot eh the person na the mm. person na worker mm. they dey teach for government school now he don already plan marriage say wan marry because he believe say im dey receive salary for somewhere but suddenly mm. the thing cut off as i dey talk to you now i no know how long they never give them, and im be like e get work like who no get work e still dey go this work but salary no dey come so now ask am ah but you say you wan marry that day ah? He say madam empower be like casual worker e say madam He say they never give me salary e no be like na casual worker e say <laughs> since last year say they never give me anything so i no see money take plan anything na say ah and you still dey go the work dem no dey pay you dey go He say dem promise that dem go pay dem. dem go even threa ten themselves. e say dem go pay dem dem dey promise say dem go pay dem so that's why e remain e no wan comot make e no lose out na say my dear e no better say you just kukuma comot No say you no your dey there go look for work for another place abi the teach wey you dey teach you no get value you understand. Mm. now you put people for short position you don opportunity wey dem get for other places you let dem miss am because you promise dem say if dem dey here dem go receive now dem dey here nothing dey come out this na wetin we dey see for this country and when you go dey talk say money no dey money no dey meanwhile just a few dey collect money when a whole state go take settle salary problem. Mm, okay you don talk finish. <laughs> my people <laughs> una don hear wetin we talk this morning o dey say na wetin person comot eye na im mate do pass am and this other thing wey we talk about just now about uh, uh, child labour we discover say some of una wey be say una dey get children carry give person make e take care of na another problem na e dey be because that pikin you no know wetin that child dey go through for there no be the training aspect of it especially when you be step mother you go treat your own well dey maltreat the one wey be say dem give you make you take care of this thing na e e very e bad thing because the one wey me dey see korokoro so my people that kind thing e no good especially when e be say you be step mother and you dey take care of your the pikin when dem give you make you hold you dey maltreat that pikin e no good because one day that thing wey you think say you e dey do dem go come arrest you for your house because of what you dey do i tell somebody yesterday for here say this thing wey you dey do if government come arrest you because of this thing wey you dey do the person think say na bad word na talk but na the truth na tell am my people dey say na wetin person comot eye na im make do pass am my name na sandra kekwa. well my country people just like uh, eh, mo take example from google if you be google worker once you ret dey retire you half of your salary na dem dey pay you after the pension odo na dey pay you half of your salary till you die and if that person die e get any minor as maybe benefactor which you said that a child one one thousand dollar every month till that child become twenty-one years old that is become adult now not to talk less of the widow so if you look at how they dey do this thing i notice say the the, the salary they go cut a portion of it they keep but of course you no fit do am for nigeria okay, yeah because that same people wey cut the portion keep na dem go still pack am comot if dem wan comot for the this thing <laughs> that's it so make we find a way this one so called civil okay, servant if not e get where e go reach even government workers na civil service no see anybody wey go dey work that time we go see how una go dey do <laughs> una well done my name na oga mike. <laughs> my people i no dey talk again my name na adeomo akao make una no forget say if you think am say the child labour when you start today people when you dey oppress today tomorrow you too remember that day wey we dey talk once a man twice a child na so <laughs> e matter be hmm. you go come back to become a part of their food tomorrow and na wetin you plant that time na dem go take serve you for your dining table i dey beg una My name na Ade Omoakao. Make una repair una today. Repair the children when they around you because tomorrow they will be the one to hold your hand. That's why I take my reach. Mm. All right, una don hear wetin we talk this um, morning. Um, una dey lis ten to una business and lifestyle program. Inform me with Olayemi and co since. So, <laughs> well, make we take advantage of all the information wey we dey hear. Remember the information wey you hear and use na im be the power wey you get to take comot for the situation wey you find yourself but make una no go anywhere oh, because our next program go soon come up shortly and dat na farming things my name na olayemi i salute una.